mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ishyaka iprona mu burundi rirasaba igihugu cy'ububirigi kwemera ko cyagize uruhare mu iyicwa ry'umuganwa rudoviko rwagasore
umugambwe w'abadasigana iporoni urasubiriye gusaba leta y'ububirigi n'ababirigi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'ububirigi bwagize mu kugandagura umuganwa rudoviko rwa gasore
uwo ni olivier nkurunziza ni umukuru w'ishyaka iprona mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'igihugu rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside naho muri somaliya abana bavuye mu byabo kubera amapfa bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri somaliya abana bavuye mu byabo kubera amapfa bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi ibindi tubibaze mugenzi wacu fide niyo ngabo ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryaragabishije mu ntango z'ukwezi kw'icyenda ko ibice bibiri byo muri somaliya bizogaramirwa n'inzara hagati y'uku kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri rimenyesha ko abana barenga igice c'umuriyoni muri somaliya bashobora gupfa bivuye ku gufungura nabi ibipimo byakozwe n'amashami y'ishyirahamwe onu hamwe n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara hagati y'itariki cumi n'icyenda n'itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kw'icyenda k'uyu mwaka mu makambi y'abavuye mu zabo mu karere ka baidowa byasanze ibintu biriko birayanzara kurushiriza ku bana barenga ibihumbi mirongo icyenda n'umunani bapimwe bari hagati y'imyaka itandatu n'amezi mirongo itanu n'icyenda vyibonekeje ko ibice mirongo itanu n'icyenda ku ijana basinzikajwe no gufungura nabi harimwo ibice mirongo ibiri na bine ku ijana basinzikaye bikomeye cyane ibipimo byakozwe mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka byasanze mirongo ibiri n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana by'abana bari mu makambi y'abavuye mu byabo bageramiwe bikomeye no gufungura nabi harimwo cumi n'ibice bibiri ku ijana basinzikaye bikomeye cyane petroke wilton ajejwe gutangaza amakuru ku vyerekeye somaliya mu ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe ibifungurwa ku isi pam yatangaje ko urugero ruri hejuru cyane rwo gufungura nabi ku bana bari mu makambi y'abavuye mu zabo mu bipimo vyakozwe biteye agahinda kandi vyerekana ko ibintu bitera biyanzara n'ingoga kurushiriza muri somaliya ingurikizi z'uruzuba zitari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka mirongo ine mu karere ko mw'ihembe rya afurika zarunyuwe n'ibitero vy'abagwanyi b'umugwi al-shabab hamwe n'ibiciro by'ibifungurwa ku isi biri hejuru cyane
muri australia hafi kimwe cya gatatu cy'abantu bakuru bafite ibimenyetso by'igihe kirekire bya covid cumi n'icyenda ni inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi i Canberra mu murwa mukuru wa Australia komite y'inteko ishinga amategeko yumvise ko ibigo nderabuzima birimo kurushaho guhamagarwa n'abarwayi bafite ibimenyetso bihoraho by'iyo ndwara umubare w'abarwara covid cumi n'icyenda utangazwa muri Australia ukomeje kugabanuka ariko ingaruka z'ubwandu zikomeje kumvikana ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ejo kuwa gatatu na kaminuza y'igihugu bwavuze ko umwe mu bantu batatu bakuru bagize iyo virusi bagaragaje ibimenyetso byamaze ibyumweru birenga bine iki kikabaha ikimenyetso cy'ikizwi nka kovide y'igihe kirekire muri ibyo bimenyetso harimo umunaniro ukabije guteragura k'umutima kubabara mu ngingo no mu mitsi kimwe no kudasinzira hamwe n'inkorora ubushakashatsi bwanavuze ko abarwayi benshi bafite kovide cumi n'icyenda y'igihe kirekire bumva nta kintu kibashishikaje komite y'intumwa za rubanda ishinzwe ubuzima ejo kuwa gatatu yatangiye iperereza kuri kovide y'igihe kirekire no ku bwandu bugaruka iyi komite yabwiye abanyamakuru ko iryo perereza rizaba ricukumbuye australia kuri uyu wa gatanu izahagarika akato k'iminsi itanu ku bantu basanganywe covid cumi n'icyenda igihugu kizaba gikwiyeho ingamba ya nyuma yari isigaye mu zafatiwe guhangana n'icyo cyorezo imibare ya guverinoma yerekana ko ubu abantu bagera mu bihumbi bitanu bagaragaza ubwandu bwa covid cumi n'icyenda buri cyumweru ugereranije n'abarenga ibihumbi ijana na cumi batangajwe hagati mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu za youtube facebook instagram na twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu burundi aho uyu munsi imyaka mirongo itandatu n'umwe yuzuye neza umuganwa rudoviko rwa gasore yishwe ishyaka iprona yashinze rirasaba igihugu cy'ububirigi kwemera ko cyagize uruhare mu rupfu rwe ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana uri i kigali mu rwanda kwibuka iyo ncungu y'uburundi yari asanzwe ari umushikirangoma w'umwami mwambutsa byatanguriwe n'inkuka y'imisa yasomwe muri katedrale regina mundi na musenyeri wa diyoseze nkuru ya bujumbura gervais banshimiye ubusa mu nyigisho ziwe yashimikiye ku rukundo yamenyesheje ko abakundana badashobora kugandagurana asaba abarundi kubavana n'ingeso yo kwica abatware nabo kwisuzuma bakaraba ko bitaho bajejwe ubu nta basana ba rwagasore bungure tuba tubandanya dutoteza cyangwa tudatahura mu migambi yabo dukumira bumbure mbere turongera no kwikiza kandi ibyo byose tukabigira twibwira ngo no gukura ibyatsi mu kayira kugira ngo turengane ntitubimenye rero kandi tubyirinde kudakora icyo wabwirizwa gukora uri ndongozi si ukwihemukira gusa ni no guhemukira abushinzwe mu mugambwe badasigana ipuro ntabwo agasore yakomokamwo baratera ibyatsi abagifise agatima k'ubwicanyi basaba ububirigi kwemanga ku mugaragaro uruhara bagize mu igandagurwa rya rwagasore umukuru w'uwo mugambwe nkuru nziza olivier agasabira abakoze ayo mahano gukubitwa intahe mu gahanga abiyumviriye bakongera bagategura iryo gandagurwa ntibigeze bakogwako nabujya bazwi ko bari ababirigi batwara igihugu cy'uburundi umugambwe w'abadasigana iprona urasubiriye gusaba leta y'ububirigi n'ababirigi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'ububirigi bwagize mu kugandagura umuganwa rudoviko rwa gasore nk'uko baheruka kubyemanga ku mushikiranganji wa mbere wa leta ya kongo patrice lumumba n'impunzi ziba mu gisagara cya kigali zibutse uwo yiguze uburundi muganga alphonse rugambarara amenyesha ko kubona abarundi bahunga bagati zabo byavuye ku batware badafatira akarorero kuri rwa gasore yemeye gupfa kugira abarundi bishire bizane ataravye intara canke amoko eh, kuva agandaguriwe twaciye twinjira mu ngorane zivuye cyane cyane ku banyepolitike umurundi wese eh, ahari hose yikebuke koko abone yuko ibi turimwo eh, vy'ubwicanyi vy'ukwangaza vy'intwaro itafise demokarasi y'ukuri ibyo byose birakwiye guhinduka dusubire kuba abana b'igihugu kimwe cyitwa uburundi kuko twese twitwa abarundi namababori catherine yahungiye mu gihugu cy'ububirigi amenyesha ko impunzi zitegerezwa gufatira kwiraga irya rwagasore kugira naho batari wabo bagumana umutima wo gukunda igihugu biduha akaryo ko kuraba iyo twavuye naho tugeze tukirimbura tukaraba mu buzima bwacu n'ubuzima bw'igihugu ibyagenze neza n'ibyagenze nabi tukarabira naho twohohera kugira turabe yuko intererano yacu yoguma ihari kugira igihugu cyacu kibandanye gitera imbere kuko nta muntu n'umwe yifuza ko igihugu cyiwe kitari gitera imbere naho wowe uri mu mahanga naho wowe uri impunzi uguma wifuza yuko igihugu gitera imbere musenyeri gervais banshimiye ubusa yasozereye igisabiso ciwe asaba imana ko yoronsa uburundi abategetsi bafise umutima nk'uwa rwagasore indongozi zidatinya zikunda igihugu zizira amacakubiri kandi zikorera bose kugira indyane zizoba umuziro mu burundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
mu rwanda urukiko rwisumbuye rwahuye mu majyepfo y'igihugu rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja madamu beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside ni nabo bamushinje akiba muri leta zunze ubumwe za amerika ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa mbere y'uko iburanisha ritangira habanje kuba impaka ndende ku mpande zombi uhereye ku bushinjacyaha bwasabaga ko abatangabuhamya batatu babwo muri batanu batangira ubuhamya bwabo mu muhezo abandi babiri nabo bagatangira ubuhamya bwabo mu ruhame ubushinjacyaha buravuga ko bukeneye kubarindira umutekano kuri beatrice munyenyezi yabwiye urukiko ko atumva impamvu yo kubasabira gutanga ubuhamya mu muhezo yavuze ko igihe yari muri leta zunze ubumwe za amerika abatangabuhamya bamushinjirije mu ruhame akibaza impamvu batatangira ubuhamya bwabo mu ruhame abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko batumva icyo muhezo umaze kubatanga buhamya bashinja bikomye ubushinjacyaha kwica amategeko nkana kuko bwari bwarangije kuvuga amazina y'abo batangabuhamya byasabye urukiko kwiherera rufata umwanzuro ko abatangabuhamya babiri muri batanu aribo batangira ubuhamya mu ruhame abandi batangabuhamya bazabutangira mu muhezo umucamanza yavuze ko ubusanzwe ari ihame ko iburanisha ribera mu ruhame ariko ko igihe bigaragaye ko byabangamira imico mbonezabupfura cyangwa umutekano w'abatangabuhamya ari ngombwa kurushyira mu muhezo madamu konsole mukeshimana wabimburiye abandi mu gushinja munyenyezi yemeza ko yamwiboneye mu gihe cya jenoside yambaye imyenda ya gisirikare anahetse imbunda yabwiye urukiko ko yabonye munyenyezi kuri bariyeri yari kuri hoteli ihuriro mukeshimana avuga ko muramu we enoke gahutu yari interahamwe kandi afitanye amasano na morise ntaho bari wari sebukwe wa munyenyezi avuga ko munyenyezi yakaga abantu amarangamuntu akarebamo ubwoko bwabo gusa uyu mutangabuhamya uvuga ko munyenyezi nawe yamwatse indangamuntu avuga ko icyo gihe ntayo yari afite ashinja munyenyezi ko yafataga abakobwa akabohereza mu buvumo bwa hoteli ihuriro kubasambanyirizamo mbere yo kubica yavuze ko yumvaga muramu we amubwira ko munyenyezi bamwitaga komando umutangabuhamya avuga ko kwa mukuru we bigeze kugira ibyago munyenyezi ajya kubasura gusa umushinja avuga ko icyo gihe yari yihishe munyenyezi avuga ko uyu mutangabuhamya ibyo yamushinje muri leta zunze ubumwe za amerika bigenda bivuguruzanya n'ibyo ari kuvugira mu nkiko z'u rwanda undi mutangabuhamya mu ruhame ni uwitwa charles bugira imfura uyu yahoze mu ngabo za far zatsinzwe mu kigo cya eso butare uyu bugira imfura yavuze ko azi neza munyenyezi kuko yakundaga kugenda kuri hoteli ihuriro avuga ko yabonye munyenyezi kuri hoteli ihuriro kandi ko na mbere yajyaga amubona mu myigaragambyo y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi nawe avuga ko kuri bariyeri munyenyezi yabaga ari kumwe n'interahamwe kandi yambaye impuzankano za gisirikare ahetse n'imbunda yamushinje ko ari mu batangaga amabwiriza yo kwica uyu mutangabuhamya avuga ko azi neza munyenyezi nk'umuntu wigaga muri kaminuza i butare ni mu gihe munyenyezi we avuga ko atari yanakarangije amashuri yisumbuye avuga ko munyenyezi n'umugabo we aribo bayoboraga hoteli ihuriro uyu mutangabuhamya nawe munyenyezi avuga ko ibyo yavugiye mu buhamya bwe muri leta zunze ubumwe za amerika bitandukanye kure n'ibyo avugira mu nkiko z'u rwanda umucamanza yibukije uregwa ko atari umwanya wo kumenya niba koko ubuhamya bwabo buvuguruzanya madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi uyu yakatiwe imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa rusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyohereje munyenyezi kuburanira mu rwanda ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri mu nzego z'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko abamushinja batamuzi munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa paulina nyiramasuhuko iburanisha rizakomeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha eh wagira ubusa ijwi rya amerika butari mu majyepfo y'u rwanda
arakoze eric bagira ubusa iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm ifite mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika mu kinyarwanda no mu kirundi umunyarwandakazi babura umuhoza ni pasitori asemura indimi ni umuhanga mu byo kumenyesha amakuru akaba n'umushoramari uyu aheruka gusohora igitabo yise sheputi avuga ku buzima bwe yerekana ko nta muntu wigira asobanura ko aho ageze yahagejejwe n'abandi mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe babura umuhoza w'imyaka mirongo itatu n'itandatu y'amavuko aravuga uko yagize igitekerezo cyo kwandika igitabo no ku bintu bitatu byamufashije kugera aho ageze ubu ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandika igitabo ko ari muri lockdown isi ntabwo yari iza hirya nta muntu wari uzi ngo bizarangira nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye nandike ibindimo mu mutwe mu mutima ni uko ntangira kwandika ari dokima ariko nko kwandika ibitekerezo atari ukuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari byasi igitekerezo hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufise intumbero y'ibyo wandika wandika ibiki muri rusange kugira ngo uzove muri ibyo bitekerezo birinde bishika ku gitabo byagenze gute urebye nanatangiranye na shapitire za nyuma z'igitabo cya shitwe noneho izo shapitire nziha inshuti yanjye irazisoma ndibuka nanditse paje nk'eshanu mu munsi umwe mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati baba iki ni igitabo ati ahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe sitirigitire aba ariyo ukurikiza hanyuma turebe niba bizavamo igitabo subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye byane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo ni ibintu natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka mirongo itanu mirongo itandatu mbaye umupansiyone ni uko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo
wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuko wanditse ku buzima bwawe imyaka mirongo itatu icyo gihe wari ufite imyaka mirongo itatu n'ine
yego icyo gihe nari mfite imyaka mirongo itatu n'ine ntangiye kwandika mpera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze n'ubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu hafi atatu ndavuga nti ibi bintu mfite izi paje icyo gihe nari mfite paje mirongo icyenda kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga nti sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ndangije tuvuye muri lockdown za paje zose zitandukanye ndiha inshuti inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri buri intereso buri interesting ni ibintu wasangiza abantu bagasoma bakaba entertained bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindura igitabo aho rero dusohotse nko muri lockdown ya kabiri kuko naranditse iya mbere n'iya kabiri bigeze nko muri october gutyo novembre nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore poroje y'igitabo byitwe ko ari porojegiti turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo porosesi yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko ngewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turi sire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navuga se ko ndi mutoya se nanjye se ndasohora ndasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manisikiri bakagisoma bati eee iyi ni sitori ni inkuru yo kuvuga wayivuga ego ni inkuru je na ah, reka ndayivuge nagize amahirwe naragisomye ura ura uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura ariko nko muri make gababaha hari abakuzi ku biganiro vyawe bitandukanye hari abakuzi usemura kwa gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi iyo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe uwo yivuga kwiki inkuru iri muri mu gitabo ntitugusaba kuvuga byose ariko um, uhonje gato kubatwumviriza barbara ni muntu ki atwibwira gute muri ico gitabo barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi barbara ni ni produit y'ibintu byinshi ni produit y'ukuntu yarezwe muri famiye ni produit y'ubuzima yabayeho ni produit y'ubuzima yabayeho yibana i burayi ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu rwanda ni produit yo yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a templa ndi umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima baha mbiha iyo forume nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko ni amaporoduwi y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremwe imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremwe kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane dukorane ubuzima hamwe ndagusanga inkuru yanjye yes ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objective si uko tureba inkuru ya barbara gusa objective ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi bo bakireba bakavuga bati ese harya ubuzima bwe n'abayeho bwangize mu ntoki ese iki ngicyo sekeje mena what i am right now how can it help sape ede koma byafasha umuntu gute experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha ngewe nasangije experience nkeya inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa perezida ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo o nagize agahinda nishwe n'ibi napfuye gutya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakimbwira barbara ese barbara yabwira diane ese diane yabwira barbara kubera ko diane nabibwira barbara biramufasha muri avenir ye ejo he hazaza ese nusoma shepu aha reka turebe nko mu gitabo nusoma shepu kuko muri shepu mvuga ukuntu nagiye kwibana i burayi ndi umwana mfite imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana dogita solitude umwana azahura nayo hoburabulema izabyara na depresiyo ese arayiteguye ese yateguye umwana shepu ntabwo ari inkuru yanjye gusa shepu nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu yibaza nari mvuze akantu gatoya koko b'i burayi ni itware y'ukuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze par exemple iyo ni shapitire harimo shapitire zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shepusi yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu uko biri kose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga ukadutwara mu ngagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bigatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati njye kijya gihe nari mu bikinanje reka twakire daniel hama turagaruka kuri shept daniel ikaze ku ijwi ry'amerika no muri muri isanga barbara yaje twamubatumiriye uhereye hega daniel murakoze cyane diane nitwa daniel nk'uko mugusozi mpereye nyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda yego ndi kumwe na barbara rero akabazo kuri we
ya barbara namwumvishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga ngiye mubaze mu by'ukuri we ni ruhe rugendo rwamubereye inzitizi zagaragaye kuko urubyiruko akenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitaba byoroshye pe ni ibintu bitaba byoroshye turumva yabaye umusitari ni mugwizatunga ese mu by'ukuri we yabigezeho ute ni izihe mbogamizi yagize ese mu by'ukuri niyo havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere ku ho ageze kuri ubu ngubu uyu munsi urakoze ah, daniel ngaho nyamasheke mu rwanda Ah, barbara ndagusubije mikoro wa- wishure daniel
yes ah, urakoze diane kandi daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe yes urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se ibyitwa cyangwa se ibigaragara ko bikomeye amaso y'abantu ni urugendo rurerure ni urugendo runaniza umutima ni urugendo rutoroshye ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose kuko hari abantu bapresera gufata za rakursi za shotikati njyewe ntabwo nafashe shotikati ni urugendo rwamvunye ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije ikintu cya mbere cyamfashije ni imana kwizera imana nizera ko imana i- i- ya- yandemye i- i- imfitiye umugambi mwiza ifite n'ibikorwa byiza yandemeye gukora kandi izanamfasha kubikora ni donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko iyo ngize inzozi iyo ngize reve iyo ngize ibintu nshaka gukora mpita nizera ko ah imana ishobora ntabwo ari igihe wazihaye izi nzozi si igihe wazihaye ibi bitekerezo si igihe wabyihaye sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se imana muri ka yanjye kuko nizera imana imana yampaye izi nzozi reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure izamfasha izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha abantu bakwiye kunyumva i- imana tuzabigendana icyo ni icya mbere icya kabiri cyamfashije ni uguhora ni uguhora niteguye ijambo no kuko si buri si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire edayeri kenshi nta nubwo bagushyigikira ni uguhora witeguye ijambo no kenshi nagiye mpura n'amano no kugira ngo na shepiti isohoke hari abantu benshi bambwiye no ariko uyu munsi tuvugana igitabo mu- mu- muri periyode ya- y'ukwezi n'igice amezi abiri shepiti imaze kugurisha kopi magana atanu wow So, a- a- i- kwitegura guhora witeguye ijambo no ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye heza sasa iyo ute- iyo uhora wite- utegereje ijambo no wiga gutekereza inzira zindi ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba diane emiliyo ngomba guhita nteganya nti diane nayanga ndayakurahe kwamana plombe mu buzima
Ah, ya nko- ni ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo nta kintu na kimwe cyari plan a mu buzima bwanjye ibintu byinshi nahora nisanga muri plan b plan b plan b cyangwa plan b ni ukuvuga ngo diane nimusaba emili bakayinyima ntabwo tuba banzi ntabwo tuba banzi ntitwangana ahubwo diane nanyima emiliyo ndayikurahe niyo ndi bukure desa ni- nabahe abantu batanu bari inyuma ya diane bampa desa desa nkagwiza ya emiliyo icyo ni icya kabiri I- icya gatatu cyafashije no gukora cyane ntabwo kuko na- ntabwo nkunda gufata rakurusi rakurusi iyo ugeze imbere uhura na borokaje igusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rurerure Mm, uranabivugamo mu Nda- gitabo nda- ingene wabaye umuhasla nka mama wawe nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya yes yes mama mama yari umukozi nakuriye muri famiye ikora ndakora nta kazi nsubiza inyuma nta kazi nsuzugura nimba nshaka emiliyo diane akaba atari buyampe ariko inyuma ya diane hakaba hari abantu batatu bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi itatu tuguhe sisamire ndabikora
uwo ni umunyarwandakazi babura umuhoza uherutse gusohora igitabo yise shept avuga ku buzima bwe yerekana ko nta muntu wigira asobanura ko aho ageze yahagejejwe n'abandi mbere y'uko dutandukana tunabibutse ko mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'igihugu rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside twababwiye kandi ko mu burundi uyu munsi imyaka mirongo itandatu n'umwe yuzuye umuganwa rudoviko rwa gasore yishwe ishyaka iprona yashinze rirasaba igihugu cy'ububirigi kwemera ko cyagize uruhare mu rupfu rwe ni n'aha nshuti mwari muduteze amatwi dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese ko mwaduteze amatwi nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho ariko mbararika andi makuru yacu mu kanya isa moya n'igice tuze kongera guhura mugire umugoroba mwiza